mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isaminani washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri saa cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane n'ahazwe amahoro nshuti bakunzi bimwe bimwe mu byo nabateguriye muri kano kanya
turinda gukora kujya kwa kera kumwe abakera baza baravuga ati wewe ugiye gukora hajya nanjye ndaguhaye aho urima uwaduhaye aho turima natwe tumuha amaboko turamurimira nawe akaduha turima nta yindi mpemba baduha
uyu ni umwe mu masango butaka wo mu ntara ya bukeye ni mu ntara ya muramvya ari hagati mu gihugu c'u Burundi avuga ko bakibayeho nk'abakiri mu bugeregwa iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibiganiro bihuza abarundi arusha turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu turaza kubabwira n'ivy'umutekano mu gisagara ca bujumbura ni mu gihugu c'u Burundi ariko mbanze ndababwire muri make ko igisata c'ishamwe mpuzamakungu onu cita ku mpunzi ku isi rcr gitangaza ko hacuguruye izindi kambi zibiri z'impunzi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikambi imwe iri ku nkengera z'igisagara ca baraka ni mu ntara ya kivu y'ubumanuko iyindi nayo mu gisagara ca dungu ni mu ntara ya owile mu buraruko bushira ubuseruko nk'uko bishikirizwa na rcr rcr yemeza ko impunzi zishika ibihumbi mirongo icenda zavuye mu bihugu vy'uburundi repubulika ya centre africa sudani y'epfo zahungiye muri kongo mezi cumi n'abiri aheze ivyo bikaba vyatumye igihugu ca kongo kitaronka aho kibakwiza ha ruhande y'izo mpunzi zirenga amajana atanu na mirongo ibiri na zitandatu ziba muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ico gihugu kirimo abanyekongo bateshejwe ingo zabo barenga imiliyoni zine bakwiragiye mu gihugu hagati bitigira ivya mbere mu bwinshi ugeranije n'ibindi bihugu vya afurika hcr iriko irasaba imfashanyo y'imiliyoni zirenga amajana abiri na mirongo itatu z'amadolari y'abanyamerika mu bikorwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ivuga ko gushika ubu imaze kuronka yari munsi y'igice cayo abanyenijeriya ijana mirongo ine na bane bari babohewe mu ikambi muri libiya kuri uno wa kabiri niho bashika ku murwa mukuru lagos ni mu mugambi ico gihugu cihaye wo gutahukana vyihuta abanyagihugu baco bariko bacurwa bufuni na buhoro muri libiya ku munsi wa mbere tiwatope adeleye alias fatile umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu yari yashikirije ko ubuserukizi bwa nigeria muri libiya bwifatanije n'ishamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oim bagendeye amakambi hafungiwemwo abo bimukira ambasade yasanze abashika ibihumbi bibiri n'amajana indwi na mirongo irindwi n'umunani aribo biteguye gutahuka ku bushake bwabo nk'uko vyashikirijwe n'ubwo bushikiranganje nigeria yemeje gutahukana abimukira bayo amajana abiri na mirongo itanu uko indwi iheze ku murwa mukuru lagos aho bazoca baja barungikwa mu bisagara bavukamo perezida wa amerika donald trump kuri uno wa gatatu ategekanya gutangaza ko amerika yemeje ko yerusalemu uba umurwa mukuru wa israel agaca akura ambasade ya amerika i tel aviv iyo ngingo ishobora kubonwa nabi mu karere k'abarabu ariko ibiro vya perezida arivyo white house bitangaza ko trump yemeza ko uko ariko bikwiye kumera mu ntumbero yo gutegura amakungu kuri iyo ngingo yita ko itoroshe trump yaraterefonye kuri uno wa kabiri abakuru b'ibihugu batanu bo mu karere k'abarabu abo nabo ni nk'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu umukuru wa palestina mohamed abbas umwami wa yorodaniya abdulahi uwundi yaterefonye ni umukuru w'igihugu ca misiri abdel fatah el sisi hamwe n'umwami wa arabiya saudite salman bin abdulaziz al saud radiyo ijwi amerika muratwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abari mu rwanda mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu arusha n'ahandi muratwumva kuri zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze ibiganiro bihuza abarundi arusha muri tanzania birabandanya bigeze ku munsi wavyo wa cumi mu kanya turababwira bishasha ariko tubanze tunyarukire bujumbura ku mugwa mukuru w'igihugu c'uburundi aharaye harasiwe mushingamateka aserukira uburundi mu nama nshingamateka y'ibihugu vya afurika y'ubuseruko eyala uwo nawe akaba ari pierre claver rurakamvye ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu eroje wirikaneza akoreje ry'amerika i bujumbura igihe cy'isaha zine z'ijoro ni abakongomani batanu bahagarikwa n'igipolisi ariko banka kumvira nk'uko vyemezwa n'umuvugizi w'igipolisi ico gihe pierre nkurikiye avuga ko bari bashitse hafi y'ikiraro ca ntahangwa kw'ibarabara ryitiriwe peuple murundi rihuza hagati mu gisagara ca bujumbura n'amakaritie y'uburaruka bw'igisagara umuvugizi w'igipolisi ashikiriza ko abapolisi baciye bikeka imodokari barimo mugabo nta muduga bari bafise ari naco catumye bitabaza iyo umushingamateka pierre claver rurakamvye azwi ku izina rya abega nabo baca barayikurikirana bitabaje imodokari y'umushingamateka yitwa rurakamvye pierre caraver yari ahashitse baramusavye bati dufashe bayigumye inyuma rero bayiruka inyuma baraca mu buyenzi iragaruka kuri shanike igaruka mu bwiza mu nyakabiga mu gihosha gushikaho rero icishika mu kigobe kw'ihoteli bita kasa imodoka yari kumwe- yarimwo abo bantu batanu bose ihagaze rero bariko baravamo kubera bari basugirijwe n'igipolisi umwe muri bo eh, yararashe n'inkoho ya pistole urusasu ariko rwakomerekeje uwo mushingamateka ku kuboko baca bara- barava muri iyo modoka bose bahungira muri iyo hoteli hanyuma igipolisi gica kirabasangaho kirabafata bose uko ari batanu igipolisi nticafasha abo bantu batanu gusa hari n'ibindi bidodo n'impapuro zitari nke umuvugizi w'igipolisi yahetse abamenyesha amakuru ibimangu vy'amabanke amabanki nka ecobank yo muri congo ibukavu eh, finibank ibukavu ikimangu c'umushikiranganji wo muri congo yitwa adolphe bizimungu dori n'ikimangu c'ishirahamwe ryo muri afurika y'epfo afritec pretoria south africa solutions eh, hariho n'ibimangu vya caritas y'ibukavu n'ibindi n'ibindi ivyo bimangu rero vyose vyarafashwe n'izo mpapuro za magendo zirafatwa hanyuma na telefone bakoresha n'akandi kuma kabika ibintu vyarafashwe izo telefone n'ubwo bwuma nibwo amatohoza agiye gukorerako kuko muri ino minsi usanga kenshi inkozi z'ikibi zigenda zitwaye vyose muri utwo tu- twuma duto duto eh, zisanzwe zikoresha umushingamateka pierre claver rurakamvye ntiyakomeretse cane nk'uko bisigurwa n'umuvugizi w'igipolisi nkurikirana amenyesha ko gushika ubu inkoho yakoreshejwe mu kurasa rurakamvye itaratorwa n'ubwo uwayikoresheje na bagenzi be bafatiwe mw'ihoteli imwe muri uwo mwanya nyene umwe muri abo bakongomani batanu bafashwe yubakanye n'umurundikazi akaba aba ku mugwa mukuru bujumbura abo muryango wiwe nubwo batashimye kuvugira kuri mikoro zacu babwiye ijwi rya amerika ko bibaza ko atari kumwe n'abo bagizi ba nabi bemeza ko abakongomani bandi bane bamukuye imuhira iwe mu masaha atatu y'ijoro bahateramiye bamusaba kubunguruza acagwa mu bintu atazi uwo mugabo mbere yabonetse mu gipolisi c'inyamiramabi bujumbura agoyagoya agwa hasi bikavugwa ko yaciye afatwa n'ingwara y'umutima mu ijoro ryo kuwa mbere w'indwi hari hatewe grenade ku gituro c'amabisi aho bita kuri permanence iruhande y'ibarabara rya peuple murundi nyene muri quartier ya bwiza hagati mu gisagara ca bujumbura abantu batanu barakomeretse igipolisi cemeza ko cataye muri yompi umuntu umwe cikeka ubu ariko akorwa kw'amatohoza eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika Eroje wirikaneza urakenuye narinda bicaye ku masonga rero ibiganiro bihuza abarundi arusha muri Tanzania birabandanya bigeze ku munsi wavyo wa cumi mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yarabikurikiranye kuva bigitangura n'ubu akiriko Claver amahoro ngaho arusha
neza Diane Minna uyu munsi abanyepolitike bashitse kuki bavuganye iki habaye iki n'igiki gishasha
uyu munsi igishasha cabaye nuko umuhuza w'abarundi Benjamin Mukapa ariko arabandanya kwakira abantu baserukira imigwi itandukanye uno munsi yatekanije kwakira societe amashirahamwe yigenga cane cane uruhande rurimwo Parseme Oricome hamwe n'abakenyezi abo rero bakaba batekanije urugendo bamushiriye urwandiko rurimwo ibitari bike harimo by'uko basaba nko guhagarika ngo ubwicanyi amajambo abivugwa nko mu Burundi eh, kwaka ibigwanisho rwaruka rwegamiye imigambi itandukanye aho bagashimikira eh, kugwaruka bwibonera kure zegamiye umugambi uri ku butegetsi eh, guhana abafashe abafatwa bose ngo atakigongwe kugaruka gutahukana impunzi eh, no gucungera umutekano wazo harimo kandi rero nko no guhagarika ibikorwa by'umugwi severi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ngo kuko eh, ku bwabo washejeho hadakurikijwe amategeko guhagarika guhindura ibwizwa shingiro eh, hamwe n'ibindi rero bitari bike eh, gufungura abafunzwe ngo bafungiwe ubusa hamwe n'uko rero ngo hojaho ngo inzego zumvikanye ko na bose eh, zo gushira mu ngeri zaba bivuye muri ayo masezerano ivyo rero Diane birasa n'ivyari bimaze gushikirizwa n'abandi batari bake hano arusha Mhm. claver ejo wari watubwiye yuko abamuhuza yabonanye n'abatari bake akikebukanya na bamwe mu mboneza zatowe bagera kuri batanu hari uwo yaraguciye ku masonga y'ivyo boba barashitseko
ibyo bavuganye biracari ibanga ariko bamwe bamwe eh, mu bo twavuganye begereye abo ni ukwibutsa ko izo mboneza umuhuza yatoye ari babiri bahoze batwara uburundi rumicyaro ndayizeye na silivestre ntibantunganya uguserukira leta y'uburundi terance ntayiraja rwasa gaton hamwe na ombudsman mu burundi edouard nduwimana ibyo bavuganye rero n'ubu biracari ibanga ariko bamwe bikeka yuko hashobora kuba hafatiwe ingingo ruhasha zishobora gutuma eh, haboneka amasezerano atewe ko umukono na bose bavuga bati abo babonetse nk'imboneza kandi basa n'abaserukiye impande zose zihanganye mu gihugu Mhm. hari umugambi w'uko ko abo baza barabonana mu bwa- yikebukanya buke buke bazohava bahurira hamwe ejo bamaranye umwanya urume rumara barategekanya yuko imbere y'uko ibiganiro birangira basubira agahurira hamwe hama umwe wese akavuga ico bavuganye gutyo bakaraba ico bashikako
uno munsi ku mugoroba amakuru twanotsa ni uko ibiro vy'umuhuza bihava bishira ahabona ah, urwandiko bise ngo ni draft ni urwandiko eh, rurimwo ivyo- ivyiyumviro byose vyashikirijwe muri bino biganiro yarusha harimo rero ngo bashobora gusubira guhurira hamwe nk'ejo eh, kugira ngo babice hirya no hino maze bivemwo akoro canke urwandiko bashobora kudoterako umukono ku munsi wa gatanu hasigaye iminsi ibiri urabivuze yuko ivyo biganiro birangira uravye abo banyepolitike mu maso uravye ivyo mugenda muravugana ibiganiro biheze hari icizere ko kwa gatanu hazogera hari ico barashikako
icyizere baragifite ko bazoba hari icyo bamaze gushika ko ariko bafite icyizere gike ku bizoba biri muri muri urwo rwandiko bazotera ko umukono kuko muhuza yamaze kubabwira ati icyo muzoshika ko cyose mubwiriza kugisinya kandi akaba nababwira ati mubwiriza gutegura urupapuro rw'inzira rubashikana ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aho rero uruhande rwegamiye ubutegetsi n'umugambi uri ku butegetsi eh, bakoma amashyi bakavuga bati ibyo ni byo twari twifuza ariko abatavuga rumwe na leta nabo bagira bati nyabuna ibyo si byo twaje kurondera hano arusha ahubwo twaje kurondera amasezerano yo kugarukana amahoro mu gihugu Mhm. Pierre Claver niyo nkuru ndakureke ubandanye uja gukurikirana ibivugirwa ngaho Arusha ariko unyemereye ko saa kumi tuza gusubira imbere y'ikiganiro muri Isanga kugira ngo tubwire ibizoba bigezweho
murakoze kandi ndabyemereye wewe n'abariko barakurikira ijwi rya amerika urakoze cyane ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya duca tuja mu ntara ya muramvya ni hagati mu gihugu c'u burundi bamwe mu batwa muri komini bukeye mu ntara ya muramvya mu burundi bavuga ko bakibayeho nk'abakiri mu bugererwa bafatira ku ko baronka itongo ryo kurima ari uko babanje kurikorera bajeje intwaro muri ako karere basaba ko umwete wabo utoba imfa gusa mu kubaronsa amatongo yabo bwegu menyesha amakuru wacu mu ntara ya muramvya diane ndonse niwe tubazi ino nkuru imiryango y'abatwa yo ku gacimbiri rukiga ku mutumba gweteto wo muri komine bukeye isa n'iyashikiriye iterambere ubundi bwoko bw'abantu bugezemwo amazu ibayemwo yubatse mu buryo bwa kijambere ku kabankako ifise n'ibarabara ricika mu mihana yabo kuko yegereye umugwa mukuru wa komine bukeye abana babo bose bariga ariko rero iryo terambere bavuga ko rishobora kubaca mu myanya y'intoke mu gihe badashigikiwe mu kuronswa amatongo yo kurimamwo ni mu gihe babayeho barimira imiryango y'abihebeye imana yo muri ako karere kugira ngo baronke aho bakubita isuka ivyo bavuga ko bisa n'ubugeregwa turinda gukora kujya kwa kera kumwe abakera baza baravuga ati wewe ugiye gukora hajya nanye ndaguhayeho urima twebwe tubayeho nk'abagererwa nyine ku kubera n'ubu turi cyakora kubera ntitwicare abana ngo baje kwiba tuguma tubacira ingero uko nyine kugira ngo uwaduhaye aho turima natwe tumuha amaboko turamurimira nawe akaduha turima nta yindi mpemba baduha iyi miryango y'abasangwabutaka ivuga ko basekuruza babayeho mu bugererwa kuri ako gacimbiri kagwiriye ko ibikorwa by'abihebeye imana kuva ubugererwa bukuweho mu myaka ya mirongo umunani ku ntwaro ya perezida jean batiste bagaza bararonkejwe itongo ryabo bwegu bubaka kw'amazu ari nabyo byabafashije gushikira iterambere bageze ko kuko bataranzwe no kuguma bimuka nk'uko byari ku bandi basangwabutaka ariko rero bavuga ko bakeneye itongo ryo kurimamwo ndetse bakanashigikirwa mu kuronswa ibitungwa kugira ngo bashobore kuyatabira bosaba leta ko yodufasha natwe ikadufasha tukaronka aho turimira abana tukaraba ingene botwubakira amazu nk'uko bubakira abandi ega twe hari aho twibaza ko turi inyuma y'abandi leta itatuzi ariko murafise amazu canke musaba murima gusa twebwe dusaba aho turima n'aho twubaka none nk'imisore dufise ubona nk'aha umusore yokubaka hehe none nkaje inzu yiwanje niyo mfise abana batanu none wumva nzobashira heho kandi abona abahungu turonke nk'ivyo twokwiyungunganyamwo ari nk'utwo dutungwa bakaduha tukagira ati reka twiyungunganye turabe yuko natwe twotera imbere nk'abandi none ko bavuga ngo basangwabutaka muca mubishora ngo ntimushobora kuvyorora mwe murageze ku rwego rw'ushobora korora neza oya twe twovyorora hamwe tubirose dufise ishaka twe twovyorora hamwe tubirose kugira tuze turonka kazoza kahigejo kaba abana biwacu turiko turavyara niho mbona twokwiteza imbere mu kibano cy'aba basangwabutaka babona ko hamwe boshigikirwa bashobora kubera akarorero iyindi miryango y'abatwa mu bijanye n'iterambere ku bw'urongoye umutumba wa gweteto nyuzuriye ko yohani avuga ko itongo basohojwe nk'abagererwa uretse ko ryari rito ryanabagiye ko kera barabagererwa akaba bararonse aho barima mugabo unyini gatoni kubera babaye igwirirana ry'abantu harabagiyeko kubera nabo bagumye barondoka baravyara ubu ubwa mbere hari inzu cumi na zitanu ubu mwabonye ko zishika mirongo ibiri na zingahe kandi ari mu gasirire kamwe kuko urabona iyo baba- babahaye itongo rikwiye hajya anye mwabasanze babayeho mwari gusanga ari ahantu hanini ariko ntawe ufise na gitari imwe yonyene ntawe uyifise mwana babonye ko bafise imibereho myiza nk'iy'abantu nyene basanzwe ubu rero nka- nk'agashyirahamwe ko bafasha ikintu ugiye muri aho cyobafashisha ni nk'uwo baronsa nk'agatungwa bakaronka umwavu nk'abandi uko biri kose mu ishyirahamwe mpuzabatwa unipoba babona ko imiryango y'abatwa imaze kwijukira iterambere mu bijyanye n'uburimyi yoshigikirwa uwurirongoye ku rwego rw'igihugu leonard habimana avuga ko ari ikibazo gikwiye gutorerwa umuti aho naho bakaba bakeneye ko boronka aho barima kuko muri rusange turazi ko badafise aho barima naho usanga bavyipfuza usanga bafise intambamyi bafise ingorane zitandukanye bamwe hari aho usanga ayo matongo atayo bafise bakipfuza kurima ariko bakabura aho barima rero twebwe turabona ko ivyo ari ingorane kandi ikwiye gutorerwa umuti imiryango y'abasangwabutaka ivuga ko ibayeho nk'abagererwa ku mutumba gweteto muri komine bukeye igera kuri mirongo ibiri umuryango umwe umwe ufise itongo ripima hafi imetero mirongo ibiri kuri mirongo ibiri mu ntara ya muramvya diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse urakenuye inkuru zo mu Rwanda no mu Burundi tuanze tuzibangire gato ariko tugaruke kuri politike ya Zimbabwe abatari bake bemeza ko ukuba perezida Robert Mugabe yahoze yaramutswa ico gihugu atakiri ku ntebe y'umukuru w'igihugu ari agashambara yakwegewe n'umufasoni wiwe Grace Mugabe mu kugira inyota ikabije yo gushaka kuja ku butegetsi muti none ivyo byagenze gute Claude Ganza Munyamagana mugenzi wacu mu gihugu c'u Rwanda arabidusobanurira muri no nkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika yiyita umunyacyaro wagize amahirwe yo gutoranywa n'umukuru w'igihugu umufasha wa perezida wa zimbabwe grace mugabe yarashize agaragaza inyota idasanzwe afitiye ubuyobozi ibintu byabaye intandaro y'iherezo ry'ubutegetsi bw'umugabo we grace mugabe w'imyaka mirongo itanu n'itatu wari umunyamabanga w'umugabo we yamaze igihe kinini asa nk'umuntu rwose udashishikajwe na politike ariko mu mizo ya nyuma abona umugabo w'iminsi imwanzuranya kubera izabukuru yaririye noneho abyiganira ubutegetsi mubi imbere ashaka kuzasimbura umugabo we mu gihe kiri imbere ubutegetsi bukaguma mu maboko y'umuryango butyo mu mbwirwaruhame yavuze mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri asa nk'uwinjira neza muri politiki yagize ati ntangira kubana na perezida mugabe nari nkiri muto ariko yaranyihanganiye afata umwanya wo kuntegurira kuba umugore ndi w'uyu munsi bimwe mu byapa byari bifitwe n'abigaragambyaga mu cyumweru gishize basaba ko umukambwe mugabe n'umugore we barekura ubutegetsi byibutsaga grace ko kwitwa izina rya mugabe bitamuhesha uburenganzira bwo gufata inshingano ze kandi bishimangira ko kuba perezida bidahererekanywa binyuze mu gutera akabariro icyakora bwana shadrake guto wigisha muri kaminuza yo muri afurika y'epfo avuga ko inyota ya grace yamuteye kuyoba kandi kubw'iyi mpuguke kwirukanisha uwo bari bahanganye ukomeye mu byumweru bibiri bishize byabaye gusa kwihutisha ihirima ry'umugabo we hashize icyumweru igisirikare aricyo gifite ubutegetsi mu maboko nk'uburyo bwo gukoma mu nkokora umugambi wari warateguwe wo gutumbagiza mu ntera umugore wa mugabe kandi imbaga y'abaturage bashyigikiye igisirikare bituma umukuru w'igihugu yegura kuwa gatatu w'icyumweru gishize ishyaka za nupf rya mugabe ryatangije inzira zo kumweguza kuko ngo yemereye umugore we gukoresha nabi umutungo w'igihugu nyuma y'imyaka mirongo itatu n'irindwi nta saranganya ry'ubutegetsi mugabe yatanze ibaruwa y'ubwegure bwe kandi byabaye nk'aho grace ubwo ari we umuhiritse ku butegetsi grace mugabe utari ukunzwe n'abanyazimbabwe bagiye bamushyira ku munzani bamugereranya n'umugore wa mbere wa perezida mugabe sally hefron mugabe wubahwaga cyane kandi warwanyije bikomeye ingoma y'abakoloni b'abazungu umugore wize cyane kandi wirunduriye mu kwita ku mibereho myiza bikekwa ko umubano wa Grace na Mugabe watangiye ubwo Grace yakoraga mu biro by'umukuru w'igihugu yandikisha imashini Mugabe amurusha imyaka mirongo ine n'umwe hari mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na karindwi umwaka Sally yari atorohewe n'indwara ya kanseri yanaje kumuhitana mu myaka yakurikiyeho Grace yatangajwe cyane no kuba umuturage nk'awari w'umukuru w'igihugu yatoranije ariko umubano wabo wahishutse neza mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri ku rupfu rw'umugore wa mbere wa Mugabe Grace na Mugabe kuri ubu bafitanye abana babiri bashyingiranywe mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu mu birori by'agatangaza byitabiriwe n'uwari perezida wa Afurika y'Epfo icyo gihe na Nelson Mandela intwari yahangamuye apartheid ubutegetsi bw'ivanguraruhu nyuma Grace na Mugabe baje no kubyara n'umwana wa gatatu Grace Mugabe kuva mbere hose ari mu bafasha b'abakuru b'igihugu bakunda ubuzima buhenze yabatijwe Gucci Grace umuguzi wa mbere cyangwa nanone utubahitse yaneguriwe cyane kuba umusesaguzi no gukunda cyane amafaranga ashyigikiwe cyane n'umugabo we nawe wagendaga arushaho kugira intege nke z'impagarike Grace yagaragaye neza bwa mbere muri politiki mu bihumbi bibiri na cumi na kane ajya ku buyobozi bw'ihuriro ry'abagore bo mu ishyaka za NUPF muri uwo mwaka nanone yarwanyije Joyce Mujuru wari visi perezida kandi wafatwaga nk'uzasimbura Mugabe nta kuzuyaza Grace yahise ashinja Mujuru ubugambanyi na ruswa bituma uyu mugore wafatwaga nk'umwe mu ntwari zaharaniye ubwigenge bwa Zimbabwe yirukanwa nk'indwanye nyayo yahise azenguruka igihugu akangara abadashyigikiye umukuru w'igihugu bose abakurikiranira hafi politike muri zimbabwe bavuga ko grace ashyigikiwe n'itsinda ry'insoresore zizwiho ibikorwa by'urugomo biswe j mirongo ine cyangwa g40 kubera gukingirwa ikibaba n'umugabo we grace mugabe yahindutse umuntu utinyitse cyane mu butegetsi kuko byari bimaze kuboneka ko yerekejeho uburakari bitamugendekera neza mu bihumbi bibiri n'icyenda yakubise umwongereza wamufotoraga ari muri imwe mu mahoteli ahenze y'i hong kong naho mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka yashinjwe gusagarira umwe mu banyamideli b'i johannesburg afurika y'epfo imuha ubudahangarwa ku bw'icyo gikorwa kigayitse yakorewe mu kiganiro icyo gihe yahaye sabc televiziyo y'igihugu cya afurika y'epfo yavuze ko atitaye na gato ku byo abandi bamutekerezaho agira ati mfite uruhu rukanyaraye ariko ntacyo bimbwiye umugabo wanjye avuga ko kwirengagiza ibintu ari isoko y'umunezero
gihugu Amerika tugaruke rero mu makuru yo mu karere mu nama yo kungurana ivyumviro bakoze kuri wa kabiri abamenyesha makuru mu gihugu cy'u Rwanda basanze icaha co gusebanya kitari kibwirije kuja mu gitabo c'amategeko mpanavyaha muri ico gihugu mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagira ubusa yarakurikiranye ivy'iyo nama
ni inama ifatwa nk'umwanya mwiza mu gutanga ibitekerezo ku mushinga w'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha uri kwigwa mu nteko ishinga amategeko abanyamakuru ku bibareba bibanze kuri zimwe mu ngingo ziri muri uwo mushinga w'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha ndetse n'ibihano dufashe nk'ingingo ya magana abiri mirongo itanu na karindwi ijyanye no gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu ivuga ko umuntu wese ukoze isoni mu magambo mu bimenyetso cyangwa ibikangisha inyandiko cyangwa se ibishushanyo umwe mu bagize inteko ishinga amategeko mu gihe akora umurimo yatorewe cyangwa se biturutse kuri uwo murimo umwe mu bagize guverinoma abashinzwe umutekano cyangwa se undi wese ushinzwe umurimo rusange w'igihugu mu gihe akora uwo murimo ashinzwe cyangwa se ari wo biturutseho aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitageze imyaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda atari munsi y'ibihumbi magana atanu ariko atarenza miliyoni imwe cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano iyi ngingo ivuga ko niba gukoza isoni byabereye mu nteko ishinga amategeko cyangwa se byakorewe umwe mu bayobozi bakuru b'igihugu ibihano byateganijwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo byikuba kabiri iyi ngingo kimwe n'izindi abanyamakuru barasanga zitakagombye kujya mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha ahubwo zikajya mu mategeko mbonezamubano bagasanga kubigumisha mu byaha umwanya mwiza ku butegetsi mu kubangamira bikomeye ubwisanzure bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo icyarimwe no kwihunda inshingano ku bategetsi bwana john williams intwari ni umuyobozi w'ikinyamakuru ireme news ese tuwatuka dute mu myaka igiye kwa cumi n'umunani maze muri kino kibuga cy'itangazamakuru sindumva na rimwe hari umunyamakuru wanditse ngo imodoka ya generali ntiheruka mu kinamba ngo abe yamusebeje atyo sindabona uwanditse ngo minisitiri kanaka arya ibiryo bidakaranze cyangwa se arambaye ntaberwe ibyo ntawe urabikora niba utwo tuntu twakabaye guserya tudashobora kudukora ahubwo icyo dukora ari kubasaba to be accountable ibyo bari kurengera ibyo batari gukora biri mu nshingano zabo byo bagomba rubanda ni ibyo tureba ni mboni zabo ko ari byo tuvugaho tutajya kubatuka no kubasesereza kuki byakwitwa icyaha indi ngingo abanyamakuru basanga isa n'iteye urujijo ni iya magana abiri mirongo itanu na karindwi irebana no gutuka cyangwa gusebya perezida wa repubulika nayo ivuga ko umuntu wese utuka cyangwa usebya perezida wa repubulika aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano kitari munsi y'imyaka itanu ariko itarenze imyaka irindwi n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda arenze miliyoni eshanu ariko atarenze miliyoni zirindwi kuri bwana robert mugabe umuyobozi w'ikinyamakuru great lex voice wasanga bisa n'ibidashoboka ko umunyamakuru yagera kuri urwo rwego uretse icyo yita gushaka kubangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru ese niyumvisha gusebya umukuru w'igihugu agendera muri konvoyi murabizi aho ageze twese duhagarara uruhande abafite utumodoka batadufite nubwo mwemerewe kureba konvoyi kureba hirya kumva ko afite ikibazo kugira robert namusebeje n'abajepe bose bamurinda n'amushara afite n'inshingano afite kumva ko afite ubwoba ko igihe robert afite yuko adakora neza inshingano ze abakora amategeko bafite ikibazo ku muntu utari we keretse niba yabatakiye niba atabatakiye nacyo ni ikibazo ariko ni ikindi kibazo atagakwiye kugira aba bantu bakore mu nyungu za rubanda twe dukora itangazamakuru ntabwo turikora ngo ridushimishe turikora kubera inyungu z'abaturage reka itangazamakuru ryigenge iyi nama nyunguranabitekerezo y'abanyamakuru yarimo n'abanyamategeko metre marie louise mukeshimana ubarizwa mu muryango utari uwa leta utanga ubufasha mu by'amategeko legal aid forum yagiriye inama abanyamakuru yo gushyira hamwe bakazamenya uburyo bazumvisha inteko ibyo basaba ariko anabibutsa ko icyaha cyakorewe mu ruhame bigoye ko cyashyirwa mu mategeko mbonezamubano ubwo rero nujya gusaba ko iyi ngingo ivaho kuko abo muhanganye nabo bashaka kwigumaho nabo bafite izindi fagiti ubwo rero ni ukuvuga ngo kuri iyi ngingo nabasabaga yuko iki kintu bita mu ruhame icyo kintu mwagakwiye kwifokasingaho kugira ngo mwumve koko ikintu cyabereye mu ruhame orudi repubulika peritiribe murabona bishoboka mu rwego rw'amategeko ko bijya mu bibazo mbonezamubano abanyamakuru baratanga ibitekerezo kuri iyi ngingo y'uburyo icyaha cyo gusebanya cyavanwa mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha kigashyirwa mu mategeko mbonezamubano gusa aho bigeze hari n'abagaragaza ugutakaza icyizere gukomeye bakavuga ko ubutegetsi busa n'ubutaritaye ku itangazamakuru metre evote agatinyuka kuvuga ko leta iyobowe n'agatsiko k'amabandi akicara imbere y'inteko akavuga ko abanyamakuru ari imihirimbiri iyo komisiyo ntimucyane ivuga yuko inteko ishinga amategeko ntizigera irengera itangazamakuru n'umunsi n'umwe nk'abantu mwe twicaye aha ngaha turi bubone igisubizo gikonvenka bariya bantu niba umuntu ashobora kwicaramo muri bariya bantu akavuga ati bariya bantu ni imihirimbiri hakabura n'umuntu umubwira ati wowe ukabyara uratukanye mubona gahunda twe turimo ariyo barimo bwana cleophase barora umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu rwanda yatubwiye ko nyuma y'ibitekerezo binyuranye by'abanyamakuru kuri uyu mushinga w'itegeko hazajyaho akanama kabinononsora kakabishyikiriza inteko ishinga amategeko iyo abantu bahuriye mu nama nk'aha habaho agakomite gakusanya ibitekerezo kakabyandika neza hakabaho ndetse no kuba kabisharinga kuri za emails n'abari mu nama bakareba niba byanditswe uko babitanze nibwira rero ko muri interview ntabwo ubwira ngo itariki twihaye niyi ariko ni vuba bishoboka ukurikije umurongo itangazamakuru rihagazeho kuri iyi ngingo yo gusebanya ikomeje guteza impaka abanyamakuru ntibashyigikiye ko icyaha cyo gusebanya cyakurwaho burundu ariko barifuza ko nk'uko bisanzwe ibibazo byabo byakomeza gukemurwa n'urwego rwabo rw'igenzura uru rwego ruravuga ko kuva rugiyeho rwasuzumye ibirego bisaga mirongo itanu kandi ntawajyanywe mu nkiko ku rundi ruhande ariko bamwe mu banyamakuru baranasabwa kwisuzuma mu bunyamwuga kuko hakiri abagikora itangazamakuru rya munyumvishirize ibyifuzo byabo birasaba kubitega amaso rero kuko kugeza ubu u rwanda rutigeze runasinya amasezerano mpuzamahanga arengera itangazamakuru ni mu gihe bakomeje kwibaza ku cyabaye kidasanzwe kigiye gutuma ubutegetsi bushyira ingufu mu guhana kurusha gukosora akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali Eric nawe urakenuye akari nawe duce dusozera ku ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwatwumva tubakengurukire byimva mutima aho muri mu ntara zitandukanye haba intara zo mu Rwanda canke intara zo mu Burundi mudushikiriza amakuru avugwa aho iwanyu kuri radio yacu arubaze gmail akaburungu.com gutyo hamenyesha amakuru bacu batandukanye aho bari ku mitumba itandukanye babashikire batohoze hama bashobore kubashikiriza ayo makuru ku buryo urambuye nonga haduce dusozera ikiganiro cacu mwakoze mwe mwatwumviriza imbere ko duhana agahindukira ngende ndabatumiye mu biganiro vyacu masaha ari imbere muri ivyo harimo ikiganiro muri isanga mu gukurikirana misi yose kuva kwa mbere gushika kwa mungu igihe c'isaha cumi ku masaha yo mu burundi no mu rwanda igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho n'amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika muze murakubitiza akajisho kuri facebook yacu ariyo vowa radiyo yacu murabona utuvidewo dutandukanye n'amakuru atandukanye diane nahazwe hamwe na innocent kimenyi yashize hamwe ano majwi tashize inyuma engineer joy ari muhinga bw'ivyuma twemye tubifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu